iyi mwumvanira dijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo leta y'u rwanda irasaba abakiri mu mitwe yitwaje intwaro irwanira mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo gutaha mu gihugu ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza nk'uko umuntu yifuza kubaho uvuga ngo ejo dushobora gupfa ejo utapfa ejo ugapfa mbese umuntu ubaho uhangayitse abo ni bamwe mu bantu mirongo icyenda na babiri bahoze ari abarwanyi kuri uyu wa kane basubijwe mu buzima busanzwe banahabwa ibizabafasha mu burundi alain guillaume bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe ubu ufungiye muri gereza ya gitega ejo yasabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate naho amerika yarayifata ibihano amasosiyete abiri harimo imwe ikorera mu burusiya hamwe n'umuntu umwe ishinja guteza umutekano muke muri sudani izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugume hafi turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika ejo yafatiye ibihano amasosiyete abiri harimo imwe ikorera mu burusiya hamwe n'umuntu umwe ishinja ayo masosiyete n'uwo muntu kuba barushaho guteza umutekano muke muri sudani fide niyo ngabo abahiye inkuru itegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta muri amerika ajejwe ibibazo bijanye n'iterabwoba no gutororokanya amakuru yerekeye amafaranga akoreshwa n'inkozi z'ikibi brian nelson yavuze ko ingingo yafashwe ihana abo bose bageramiye utwigoro two gutora inyishu iciye mu mahoro kandi yisunga demokarasi muri sudani yatangaje ko bazobandanya gukurikirana abo bose bariko batuma intambara ibandanya muri sudani ku nyungu zabo bwite ubwo bushikiranganji bwatangaje ko bwafatiye ibihano ali karti yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire ku ndwara ya Omar al-Bashir yabaye umukuru w'umuhari w'abayisilamu muri sudani inyuma y'uko bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni umuntu yagumye akomeye cyane n'inyuma ya kudeta y'igisirikare yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yarakoze uko ashobora kugira akingira inyungu ziwe umuhari ayoboye w'abayisilamu ushigikiye igisirikare cya leta mu rugamba rwaco rwo kurwanya abarondeye kucikurako leta ya amerika yafatiye kandi ibihano sosiyete yitwa gsk advance company ikorera muri sudani leta ya amerika ivuga ko iyo sosiyete yakoreshejwe n'abagwanyi barondera kwiyongora kuri leta muri sudani iyindi sosiyete yafatiwe ibihano kuri uyu wa kane niyitwa avia trade ikorera mu burusiya iyo sosiyete igurisha ibikoresho vya gisirikare umuryango wa otani uremeza ko ukraine irimo kwitwara neza mu ntambara irimo n'uburusiya umunyamabanga mukuru w'uwo muryango james stoltenberg asaba amahanga gukomeza gufasha ukraine diane ninahazwe akomeza iyi nkuru umunyamabanga mukuru wa otan jens stoltenberg yishimiye intambwe ukraine igeze ko mu ntambara imazemwo igihe n'uburusiya avuga ko ico yise inguvu ukraine ifise ku rubuga ziriko ziyegereza buke buke intsinzi mu kiganiro umutegetsi wa otan yakoranye n'abamenyeshamakuru i kiev ku murwa mukuru wa ukraine ari kumwe na president w'ico gihugu volodimir zelenski yemeje ko ukraine iriko irisubiza bumwe mu burere uburusiya bwari bwarayinyaze agira ati
uyu munsi igisirikare cyanyu kiratera imbere gihura n'imirwano ikomeye ariko buhoro buhoro kigenda cyigarurira ubutaka bwanyu buri metero imwe igisirikare cya ikirere cyigaruriye ni metero uburusiya buba butakaje kandi hariho itandukaniro rikomeye kuko abanyayikirere bo barwanira imiryango yabo ejo hazaza habo umudendezo wabo ariko uburusiya bwo burwanira ikinyoma
muri ico kiganiro n'abamenyeshamakuru i kiev jens yatangaje ko otan ifise umugambi wo kuronsa ukraine ibigwanisho bifise agaciro ka miliyaridi zibiri n'igice z'amadolari ya amerika ishirahamwe otan rikavuga ko ku neza y'umutekano waryo ribwirizwa guha ukraine ivyikeneye vyose kugira ngo itsinde intambara irimwo n'uburusiya hagati aho ukraine nayo yavuze ko yatibuye indege mirongo ine na zine zitagira abadereva bita drone mu gifaransa uburusiya bwaraye bwifashishije mu kugaba ibitero mu bice birimwo ivyitwa nikolev odessa na kirovald guverinoma y'inzibacyuho ya burkina faso mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yatangaje ko yaburijemo kudeta ni nyuma y'umwaka hafi kapitene ibrahim traore agiye ku butegetsi muri kudeta fide niyo ngabo abahiye inkuru mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu leta yabwiye abanyagihugu ko muri iki gihe abasirikare b'intwazangabo n'abandi bagize uruhara mu kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu bahagaritswe mu gihe abandi bariko barahigwa leta yavuze ko abagerageje gukora kudeta bari bafise imigambi igayitse yo gutuma igihugu kija mu kajagari ku munsi wa kabiri w'iyindwi abantu ibihumbi n'ibihumbi barihereje amabarabara y'umugwa mukuru wa gadugu bitabye akamo katewe n'abashigikiye kapitene traore ko kumukingira mu gihe hari ukurukuru rwa kudeta rwariko ruhererekanywa ku mbuga ngurukanabumenyi leta ya burkina faso itangaje ko ibabajwe no kubona abasirikare b'intwazangabo barahiriye gukingira inzego z'igihugu bakora igikorwa nk'ico cyo kugeramira ubwigenge bw'abanyaburkinabe hamwe no kwikura ko abagira iterabwoba bariko bagerageza kubagira abacakara mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye ibiro vy'umushikirizamanza w'igisirikare muri burkina faso vyiyamirije igeragezwa ryo guhungabanya leta vyatangaje ico gihe ko abasirikare batari bake bahagaritswe amerika yafatiye ibihano birimwo kwima viza abanyaliberiya ishinja kubangamira demokarasi ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane ninahazwi itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu ririmwo ivy'ivyo bihano ntiritomora igitigiri c'abanyaliberiya amerika yashize mu bihano eka ntirinerekana imyidondoro yabo abashizwe mu bihano bose na amerika bagirizwa kubangamira demokarasi ya liberiya biciye mu manyanga agamije kwiba amatora ya perezida yo mu kwezi buca dutangura kwa cumi no mu rugomo rutandukanye muri iryo tangazo umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu antony blinken yasiga yateguye ko ibihano amerika yafashe bitega abanyagihugu ba liberiya muri rusangi canke ngo vyege leta y'ico gihugu ni ibihano vyega ababifatiwe ku gatwe kabo nk'uko vyanditse muri iryo tangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu naho amerika itatomoye abo yashize mu bihano mu mwaka uheze yari yarahanye abategetsi batatu ba liberiya muri bo harimwo umukuru w'ibiro vya president george weya yitwa nathaniel mcgill abo bategetsi batatu bose amerika yari yarashize mu bihano mu mwaka uheze bagirijwe ibiturire no kwigarurira amatungo ya leta bidaciye mu mategeko ni ivyaha bahakana amatora ya perezida azoba mu kwezi kuza kwa cumi muri liberiya afatwa nk'igipimo co kuzoraba ikibanza perezida george weya yahoze ari camamare mu mupira w'amaguru afise mu mitima y'abanyagihugu atwara agishika ku butegetsi perezida weya benshi bamubonamwo inyishu y'ibibazo bitandukanye vya liberiya ariko ubutegetsi bwiwe uko umwanya wagiye uritera bwagiye burarangwa na twa sorobo dutandukanye
ayo namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi alain guillaume bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe ubu ufungiye muri gereza ya gitega ejo yasabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate urubanza rwabereye muri gereza ya gitega aho afungiye eroje birikaneza arakomeza iyi nkuru urubanza rwatanguye kumvirizwa nk'igihe cy'isaha zitanu z'agatondo rurangira isaha indwi zirenga yunganiwe n'umushingwamanza wiwe bunyoni yavuze ko imibereho afunzwemwo ari mibi cyane mu ibohero rikuru rya gitega ahari kuva mu kwezi kw'indwi icyumba mfungiwemo kiriko inzugi zitatu zama ziriko ingufuri imfunguruzo zimwe zibikwa n'umukuru w'ibohero izindi zikaba zifiswe n'umukuru wa komisariya y'igipolisi gitega haramutse habaye ikintu kibi sinoshobora gusohoka aho hantu niko arengiyome bunyoni yasiguriye abacamanza yifuje ko berekurwa ivy'aga by'agateganyo bamenyesha ko amagara yiwe amukitse yatakambiye urukiko agira ati ngwaye diyabete igeze ku gipimo ca kabiri imiti n'ubuvuzi ndonka mu ibohero ntibishobora kumfasha kugira amagara yanje yoroherwe ubutungane bwarafashe ubutunzi bwanje butari buke bugizwe n'amazu n'inyubakwa hamwe n'imiliyoni amajana atatu ivyo turiteguye kubitanga nk'ingwati kugira ndekurwa ivy'agateganyo uwuserukira leta muri urwo rubanza yasavye ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yobandanya afunzwe ku bw'ineza y'abanyagihugu muri rusangi ku vyerekeye ingwara yagize ati arakomeza ahabwa imiti yanavurirwa mu ibohero nk'abandi banyororo bose urubanza ntirwaburanishijwe mu idonido abandi bantu batandatu barimo koloneli wo mu gipolisi desire w'amahoro yahoze ari umukuru w'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko samuel destine bapfumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru bigendereza na kome niyonsaba yari ajejwe kubakishiriza arengiyome bunyoni nabo nyene barerwa muri urwo rubanza barengutse basavye nabo nyene kurekurwa ivy'agateganyo bapfumukeko yasiguye ko yabazwe umugongo kandi kuba mu ibohero bimusonga ariko uwaserukiye leta ntivyamukuye kw'izima ku bijanye na desire w'amahoro waserukiye leta yagize ati uwo ni ntwazangabo yataye umurongo kandi ashobora gukora amahano umwanya uwo ari wo wose yotoroka aramutse ahawe amahirwe yo gutezurirwa uw'amahoro na bapfumukeko co kimwe na bwana bunyoni muri kahise bareketswe ko ivyaha birimwo guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kubica cane cane inyuma no mumyerekano yo mu 2015 yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza cateye imari n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo uwo mwaka nyene haraheze amezi atanu w'ishyirahamwe human rights watch riharanira agateka ka kiremwamuntu rifite icyicaro muri amerika risabye ko bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga clementine domontoye umushakashatsi waryo ku mugabane wa afurika yavyiganiye ibiro vy'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya vy'umwihariko Pour euh, un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
dusaba ko hajyaho indorerezi zigenga kandi umushinga nk'ayo bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwamanza no kubonana n'umuryango wiwe ku byerekeye indorerezi byokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa onu ku burundi w'agateka kazina muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazina muntu muri afurika sur les droits des hommes et des peuples.
nk'uko bamwe mu bari ku ibohero rya gitega bavyiganiye ijwi rya amerika umutekano wari wongerejwe ahabereye intahe y'ics y'urubanza rwa bunyoni ku nshuro ya mbere abanyagihugu isinzi bari baje kumviriza urwo rubanza gusa nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira na telefone kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi niko abavyiboneye babwijwe rya amerika ku ibohero rya gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba babo bahafungiwe canke kubagemurira amabarabara yose agana canke yegereye iryo bohero yugawe n'igipolisi nta ruja n'uruza rw'imiduga amapikipiki n'amakinga rwari rwemerewe nk'uko abanyagihugu babibonye babitubwiye bunyoni yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi kuko yiburaniye birakomera ubona ko avugana ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba gusa byasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza yewe kara katabonetse uwavuze ko isi idasakaye ntiyabeshe pe iby'uko atorohewe byo biranaboneka kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye ni kumwe mu bari mu cumba yaburanishirijwemwo yabwijwe rya amerika naho itangazamakuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza amaradiyo amateleviziyo n'ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukanabumenyi nta bakozi vyari vyarungitse ku ibohero rikuru rya gitega arenga iyo munyoni yarungitswe muri iryo bohero ryo ku murwa mukuru wa politike avuye mu ryangozi mu buraruko aho yari afungiwe kuva ku wa munani mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu akurikiranywe ku vyaha birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu ugutunga irwanisho adafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu nk'uko parake nkuru ya repubulika yabitangaje hisunzwe igitabo mpanavyaha c'uburundi aramutse yagiriwe na bino vyaha ashobora gufungwa imyaka igera kuri mirongo itatu sentare ntahinyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa yavuze ko isango ry'urundi rubanza rizotangazwa mu misi iza ariko nta musi kanuni yamenyesheje eroje burikaneza ijwi rya amerika abaturage barenga ibihumbi bibiri bafite amasambu muri site ya nkenga aharimo gutunganywa amazu meza muri zone kanyosha komine muha mu mujyi wa bujumbura barasaba gusubizwa ibibanza byabo kugira ngo bahakorere imishinga ya kijyambere inkuru ya thierry vendayishimiye ari i kigali mu rwanda mukatura ibibanza byacu maguru mashya ibyo nabyo mwe mwaniganye kuva kera mukora bidakunda ibyo nibyo turaba none ubu nyiramuziki kugira ngo muzidushikirize uno munsi abo ni bamwe mu banyagihugu bafise amatongo muri iyo site ya nkenga mu kanyosha kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika bashikiriza ko uwo mugambi watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kandi n'ubu utarahera ngo bashikirizwe utwabo bakabona ko ari igihombo kuri bo umuntu ariko yubaka uzubona akantu gatoya igitoki kitwibuka ko itonga rwawe canke waraguze mwebwe mubifata nkama mukatubangukanya n'izo nzego zimwe zimwe usanga zinjira mu bintu vy'amatongo nabo bafite ayandi mabanga bajejwe mu ntwaro ata muntu ariko anigana n'ubundi ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri ico gice ca nkenga rirerekana icatumye hadindira umugambi wo gutunganya uburaro bwiza uwurongoye iryo shirahamwe ry'abanyagihugu bafise amatongo muri nkenga saidi juma avuga ko gushika ubu ingorane ihari ari uko umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro bwiza obuha atarigera abaha umubonano umwanya ntiwubahirijwe kuko ibikorwa byateza gukorwa amezi atandatu gusa byaba ibikorwa bya mbere byaba ibikorwa bya kabiri byose byateza gukorwa amezi atandatu aho rero nabagomba ndababwire ko umukomiseri mushasha ahari kuva ashitse nawe nyene ngira araciga aracaraba kuko ntaratwakira bamusabye umubonano kenshi muri iyi minsi rero twahamwe turashiramo n'urwandiko turandika ikete yo gusaba iyo nama mugabo n'ubu ntaranyinyura ibintu bigenda bidindiza umugambi wacu naho uwarongoye iryo shirahamwe avuga ibyo bene amatongo bobo ntibanyugwa bakibutsa ibyo bagiye barashikiriza mu nama zagiye zibahuriza hamwe ziga kuri ico kibazo bakabifundika bitakozwe bakabona ko ahubwo iryo shirahamwe ryoja hamwe n'ubuyobozi bwa komine muha ikukira ako gace kugira ngo bashikane ico kibazo kubegwa bose n'ico kibazo kurete bazarabitikanya ku munsi ku munsi n'ejo hariya bazokugwa ejo none bakora nabi bose ku buryo uko tubizi akazi gakogwa umutegetsi nimba atwara ubuguha ntayitwara wenyine afite abandi bakorana none bahinduye komiseri generale akazi gaca gapfa hamwe huguma impari hagati ya entreprise en charge y'ibitabo n'iyi entre- n'iyi ububa bene amatongo mba tuzava dushi- tuyashikira numva tugishigaje indi myaka nk'iyo tumaze mu nama iheruka mwari mwatubwiye yuko amaparisera mushobora kuyadushikiriza hanyuma ibikorwa bikaca bibandanya mugabo umwe wese azi parisere yiwe ahiye none ubunye habuze iki kugira ngo muzidushikirize uno munsi mudushikirize urwo rutonde abibona bibonemo abashobora kurekurana barekare hakirikare ibindi bizoza birakurikira sayidi juma arongoye iryo shirahamwe arahumuriza abo banyagihugu aho amenyesha ko agiye gukorana na musitanteri wa komine muha kugira ngo bageze ico kibazo ku babakurira twavuganye na musitanteri dutegerezwa kuja hamwe tugafashanya tugasaba umubonano komiseri generali aho twihimye tuzoheza dushikire umushikiranganji ajejwe amatora abo banyagihugu barenga ibihumbi bibiri bafise amatongo muri ico gice baba abasangwa canke abahaguze bemerewe guhabwa ibice mirongo itanu na bibiri kw'ijana by'ibibanza vyabo naho ibice bingana na mirongo ine n'umunani kw'ijana bigatwara leta ari navyo bizokubakwamwo ubwo buraro bw'abanyagihugu bwiza umugambi wo gutunganya uburaro bw'abanyagihugu bwiza muri site ya nkenga zone kanyosha komine muha mu gisagara ca bujumbura watanguye kurangurwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mu nyuma ibikorwa vyawo bija birarangurwa buhoro buhoro bitumwe n'ingorane zitandukanye zirimwo guhindura indongozi haba mu gisata kijejwe kubaka uburaro n'ahandi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri nkenga kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika devote ndayisenga arongoye komine muha nabo amenyesha ko bafatikanije n'ishirahamwe ry'abo banyagihugu bagiye kuraba ingene botorera umuti ico kibazo mu gihe ca vuba thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali leta y'u rwanda irasaba abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwaro irwanira mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo gutaha mu gihugu kuri uyu wa kane abahoze hari abarwanyi mirongo icyenda na babiri basubijwe mu buzima busanzwe nyuma y'amahugurwa mu kigo cya mutobo gloria tuyishime abayiye inkuru ni umuhango wari ugamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro iba mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo wabereye mu kigo cy'ingando cya mutobo mu karere ka musanze bahoze mu mitwe itandukanye irimo fln cnld fdlr n'indi uyu muhango wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo inzego z'umutekano abayobozi mu ntara y'amajyaruguru abayobozi mu nzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu n'abandi waranzwe n'ubuhamya bw'abahoze bari mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya kongo ibihangano by'abahoze muri iyi mitwe imbwirwaruhame n'indi nizane anne marie ni umudamu wari ufite ipeti rya sergent mu mutwe wa fdr ukorera mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo urwanya u rwanda yagiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda nyuma aza gufatwa n'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu yadusangije ubuzima yari abayemo avuga ko bwari bushaririye twirirwaga twiruka turwana ubwo kurya byari bigoranye ukuntu kurya ibyo abantu bahingaga by'abakongomani ntabwo twe twabonaga umwanya wo guhinga ntitwabonaga umwanya wo gucuruza ibyo byaje nyuma nyuma nyuma uyu mudamu uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu nanone yatubwiye impamvu zatuma atiyumvamo kugaruka mu rwanda nanone nkagaruka ku kintu kimwe cyo kuba ni- nariyumvagamo ko kuza mu rwanda nta bindimo impamvu ya mbere bavuga ko u rwanda rufitwe n'umwanzi udashobora kubana nawe impamvu ya kabiri ni uko nta famiye nagiraga mu rwanda koroneli nizeyimana mariko aherutse guhabwa imbabazi na perezida wa repubulika paul kagame hamwe n'abarimo paul sasabagina mu kwa gatatu k'uyu mwaka kubera ibyaha by'iterabwoba yari yarahamijwe mu mutwe wa fln nubwo yari mu bakomeye ubuzima bwo kubishyanga ntibwari bumworoheye ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo buba bumeze neza nk'uko umuntu yifuza kubaho ni ukuvuga ngo ejo dushobora gupfa ejo utapfa ejo ugapfa mbese umuntu no- ubaho uhangayitse abahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya kongo bose bahuriza ku kuba barumvaga ko igihe kizagera bagafata ubutegetsi bw'u rwanda bavuga ko bagiye kubona babona intambara barwana itazarangira bamwe bagahitamo kugaruka ijwi rya amerika yongeye kuganiriza umwe mu bahawe imbabazi na perezida mu mezi atandatu ashize saverine mukashyaka w'imyaka mirongo itandatu yari yarakatiwe imyaka makumyabiri azira gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa fdlr mfashwe bibiri na cumi na kane nyine bandega ko nkorana n'imitwe y'iterabwoba byari bikomeye kuri jyewe byananteye n'ingaruka nyinshi hari indwara narwaye ntagombaga kuba mfite kubera umubabaro n'agahinda nari mfite abo bose bakeneye kugambana iki gihugu nta n'agahinge nabaha uwo nashobora kumenya namugira inama nkamwegera nabona afite amashagaga yo kugira ngo hangirike byinshi birenze ibyo twavuyemo nkaba nagera gute nkaba nabitangira amakuru ku gihe icyakora bahoze ari abasirikare bemeza ko hakiri urugendo kukumvisha abakiri mu mashyamba gutaha aho niho umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro nyirahabineza valeri abahamagarira gutaha mu rwanda kuko ari igihugu gitekanye nuko mwakomeza gukora wa mukoro twabahaye wo gukangurira abasigaye mu mashyamba kurambika intwaro hasi bagataha twese tugafatanya kubaka igihugu cyacu naho muri mu miryango yanyu tuzakomeza kujya tuza kureba uko muri kumenyera uwo mukoro tuwubahe muri uyu muhango kandi hatanzwe ibikoresho ku banyeshuri barangije imyuga irimo ubudozi ubuhinzi ndetse no gusuka imisatsi bahoze muri iyi mitwe yitwaje intwaro madamu valeri yabasabye kubibyaza umusaruro icyo tubasaba ni uko bakoresha ibi bikoresho mbese bakabikoresha icyo byagenewe niba ahawe ibikoresho by'ubuhinzi nagenda ahinge niba ahawe ibikoresho byo gusudira nagenda asudire niba ahawe ibikoresho by'ubukanishi nagenda akanike ariko atagenda ngo abijugunye nduzi ko ari nko kubijugunya ku mafaranga make akagenda akanywera suruduwiri ntabwo ari byo rwose ntabwo tubyemera turashaka kugira ngo biteze imbere bateze imiryango yabo imbere n'igihugu cyacu muri rusange ikigo cy'ingando cya mutobo cyatangiye kwakira abahoze ari abarwanyi mu mwaka wa bibiri na rimwe kimaze kwakira abasaga ibihumbi cumi na bibiri gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu muri leta zunze ubumwe za amerika abakandida barindwi baharanira kuzahagararira ishyaka ry'abarepubulikani mu matora y'umukuru w'igihugu baraye bakoze ikiganiro mpaka mu ruhame cya kabiri ubari imbere mu manota donald trump we nanone yanze kukijyamo thomas kamirindi arakomeza aba bakandida ni mike pence wahoze ari visi perezida wa repubulika ku butegetsi bwa perezida donald trump ron de santis guverineri wa leta ya florida iri mu majyepfo y'igihugu tim scott senateri wo ku rwego rw'igihugu ukomoka muri leta ya south carolina mu burasirazuba bw'amajyepfo y'gihugu niki hale umutegarugori umwe rukumbi mu bakandida yahoze ari ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'abibumbye mbere yaho yigeze kuba guverineri w'iyi leta ya south carolina umunyemari vivek ramaswami umusore w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko Chris Christie wigeze kuba guverineri wa leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu na Doug Burgum guverineri wa leta ya North Dakota mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu nibo bari bujuje ibyo ishyaka ryabo ry'abarepubulikani ryabasabaga birimo kugira byibura amanota atatu ku ijana mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu no kugira imari y'amatora igaragara basarura mu baturage ku bushake bwabo umuherwe donald trump nawe ubyujuje yanze kujya mu kiganiro mpaka nk'uko yabikoze no ku kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa munani gushize icyo gihe abahanganye nawe batinye kumunenga ariko kuri uyu wa gatatu ho siko byagenze bityo bagitangira guverineri ron de santis ukurikira trump ariko kure cyane mu bipimo by'amajwi yaravuze donald trump is missing in action he should be on this stage tonight he owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt ati donald trump yarazimiye ku rugamba yagombye kuba ari hano kugira ngo asobanure impamvu yagejeje igihugu cyacu ku madeni angana n'amadolari tiririyoni zirindwi n'ibice umunani naho guverineri chris christie donald you're ducking these things and let me tell you what's going to happen you keep doing that no one up here is going to call you donald trump anymore we're going to call you donald duck ati donald uhora ukwepa izi mpaka none reka nkubwire ibizakurikiraho nukomeza gutyo nta n'umwe uri hano uzongera kukwita donald trump ahubwo tuzajya tukwita donald w'imbata bishatse kuvuga ko donald trump ari umunyabwoba utinya impaka ahubwo agahitamo kuzikwepa trump avuga ko ntacyo yaba agiye gushaka muri izi mpaka kubera ko ari imbere kure cyane mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu ibya nyuma ikigo cyitwa real clear politics giherutse gutangaza byerekana ko afite amajwi mirongo itanu n'atatu ku ijana arusha mirongo ine na rimwe ku ijana yose guverineri de santis umugwa mu ntege abandi bose nabo bari inyuma kure byatumye de santis avuga ati si ibipimo bitora abaperezida abaturage nibo batora abaperezida muri rusange aba bakandida birinze kuvuga ku manza mpanabyaha enye ziri hejuru ya trump aregwamo ibyaha byo gushaka kwiba amajwi mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri no gutunga amabanga y'igihugu atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko Chris Christie niwe wenyine wazikomojeho nabwo gato cyane naho ubundi bateranye amagambo hagati yabo karahava ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa gatatu kibaye hasigaye amezi atatu n'igice kugira ngo amatora y'amajonjora atangire ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane imbere mu ishyaka ry'abarepubulikani aya majonjora niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka ry'abarepubulikani mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa cumi na kumwe umwaka utaha aya majonjora azakomeza mu gihe trump azaba aburana imanza ze hano i washington dc guhera ku itariki ya kane y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane i new york kuri makumyabiri na gatanu y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane i miami muri florida ku ya makumyabiri y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni fulton muri leta ya georgia hano hariko umucamanza ntaragena itariki y'uru rubanza
mbibutse inshuti z'ijwi ry'amerika ko iyi ari radiyo yanyu ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu nshuti banywanye ibiganiro radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye kuri iyi saha ntaho abihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha ntiwashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu z'abakozi b'akarorero